iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ihuriro ry'abavoka baburanira abahohotewe mu burundi kavib ryaraye rireze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bashingiye ku cyemezo leta iherutse gufata cyo gufatira imitungo y'abantu bahunze igihugu ishinja kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza ukorera mu biro byacu i nairobi muri kenya ihuriro ry'abashingwamanza baburanira bakanunganira abakorewe amabi arahabwa agahanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavib ryajanye ivyo birego muri sentare y'ubutungane y'umuryango wa EAC rifashijwe n'urunani rw'abashingwamanza ku mugabane wa Afurika mu kwitwara banditse ko leta y'u Burundi yanyaze amatungo agizwe n'ibintu inyubakwa n'amatongo ya zimwe mu ndongozi zahunze igihugu zagirizwa kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nabajije umunyamategeko Siriyaki Nibitegeka ajejwe imigenderanire muri Kavib akaba no mu batwaye ibiragi yarusha muri Tanzania igituma ingingo ya leta bayigereranya no kunyaga iyo ngingo tuyifata nk'ukunyaga kubera ni ingingo uravye ingene yafashwe nuko imeze bigaragara ko sinavuga nuko ari ubutegetsi ahubwo n'akagwi kamwe kagomba kwigarurira ubutunzi bw'abantu bahunze igihugu canke abantu bagaragaje ko badashigikiye intwaro ya nkuru nziza na CNDD-FDD canke abantu bagwanije ikiringo ca gatatu hanyuma hakaba hifatishijwe ubutungane kugira ngo ivyo babishikeko mugabo bigaragara yuko atari ingingo y'ubutungane na gato kubera iho nyanga amategeko yose ari mu ibwirizwa nshingiro amategeko ari mu yandi mabwirizwa ni ingingo bigaragara yuko ni hahandi nyene batoza ngo batware ibintu vy'umuntu gutyo ni ingingo bigaragara yuko bishimikije gusa abantu baserukira ubutungane ku rwego rw'igihugu basanzwe aribo bakoresha iyo bagomba kugira ibyo bashyitse ku bya politike nico gituma bigaragara ko ari ubusuma ari ukunyaga hifatishijwe ubutungane ubwo butungane anasigura igituma we na bagenzi be batabwituye bagashima gusimba bakaja mu bw'akarere nta hungira imvura mu muvo kandi ubwo butungane bw'uburundi n'ubu bwafashe iyo ngingo reka mvuge ngo nibwo bwakoreshejwe kugira ngo iyo ngingo ifatwe rero nta kuntu twoca twitura ubwo butungane nyene hanyuma amategeko asanzwe agenga iyo sentare twituye aravyemera ko abantu bitura iyo sentare batarinze guca mu butungane bw'igihugu kandi ntacyo twari kuzera ku butungane bigaragara ko butigenga ubutungane bigaragara ko bukorera ubutegetsi ubutungane bigaragara ko butamika ijambo ndetse bugaca bukora n'ibintu butiyumviriye n'ivyo amategeko kandi ari abantu bize amategeko bakahonyanga ibigirankana ubutungane nk'ubwo ntacyo twari kubwizera ko mbega none sentare y'umuryango wa yaseo ifise ububasha bwo gufuta ingingo ziba zafashwe n'amareta canke ubutungane bw'ibihugu biwugize inyishu tuyihabwa na metre n'ibitegeka iyo sentare irabifitiye uburenganzira kandi si irya mbere bibaye iramaze gufata ingingo nk'izo kenshi hariho n'imanza nyinshi z'abarundi zimaze gushika imbere iyo sentare hanyuma ingingo ziba zafashwe na leta y'u Burundi zigahagarikwa canke zigafutwa mbere si ico gusa iyo sentare ifite n'uburenganzira bwo guhindisha akababaro abantu baba bahohotewe n'ingingo nk'izo ivyo navyo twabisabye kandi turabirindiriye ibikirindiriwe si ivyo vyonyene gushika ubu igihe urubanza ruzokumviririzwa ntikiramenyekana leta y'u Burundi yitwariwe izobanza kubimenyeshwa hanyuma ironswa akanya gahagije ko kwiregura ku wa cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka umushikirizamanza kizigenza wa repubulika n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa basohoye urwandiko rutegeka ifatwa ry'amatungo amazu ibintu n'amatongo vy'abantu bikekwa kuba baragize uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bari mu migwi itandukanye abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi impirimbanyi abamenyesha amakuru hamwe n'intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare eroje uri kaneza nairobi ijwi ry'amerika ibihugu by'ubwongereza na canada byiyemeje gushyiraho ikigega cyo gufasha abanyamakuru igihe bajyanywe mu nkiko hirya no hino ku isi ibyo byatangajwe nyuma y'inama yabereye mu gihugu cy'ubwongereza isuzuma imiterere y'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ni inkuru yateguwe na mark young afatanije na venuste nshimiyimana bombi bari mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza ishyirwaho ry'icyo kigega ryatangajwe na minisitiri w'abanyamahanga w'ubwongereza jeremy hunt mu ijambo rye yibukije ko mu mwaka ushize abanyamakuru barenga ijana bishwe maze avuga ko icyo kigega kizabagoboka mu buryo butandukanye
mu nshingano z'icyo kigega harimo kunganira abanyamakuru mu manza no kwigisha abakorera mu turere turimo intambara kurinda umutekano wabo ubwongereza buzatanga hafi miliyoni enye buri mwaka mu gihe cy'imyaka itanu kandi turahamagarira n'abandi gutanga inguza zabo
ariko abanyamakuru bari muri iyi nama basabye ko abategeka iyi si barushaho kurinda ubusugire bw'abanyamakuru kandi ababacuje ubuzima bakabihanirwa amale Clooney wunganira abanyamakuru mu nkiko
igihe Jamal Khashoggi umunyamakuru wa Washington Post yashyirwaga ku ngoyi n'abategetsi ba Arabia Saudite mu mujyi wa Istanbul kugeza apfuye ndetse bakamucamo uduce abantu bose bigize ba ntibindeba
umunyamakuru anas arimayo anas wo muri ghana akora amaperereza yimbitse kuri ruswa no ku burenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ko umurimo w'itangazamakuru ukwiye kubungabungwa
ku byerekeye umurimo wacu twese tugomba guhagurukira rimwe tukavuga ibintu uko biri kubera ko mu by'ukuri izo mbunda uko gushyirwa ku ngoyi kwakorewe Jamal Khashoggi izo mbunda zakoreshejwe mu kwica Ahmed Suwale izo mbunda nyirizina nizo zizakoreshwa mu kwica abanyapolitike niba tudahagurutse ngo turwanirire ukishyira ukizana kw'itangazamakuru
minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr richard sezibere yavuze ko abanyamakuru bakora akazi kabo neza kuko bakazi ariko ko ak'ubucuruzi kabananiye yifuje ko byatandukanywa avuga ko iki kigega kizabibafashamo
ndizera ko iyi gahunda nshya izabafasha kubitandukanya maze abacuruzi babone uko bashora imari bakora ubucuruzi nyabwo kandi n'abanyamakuru nabo bakora akazi kabo neza
nibutse ko igihugu cya canada cyafatanije n'ubwongereza gutegura iyi nama nacyo kizashyira amadolari ibihumbi magana umunani muri icyo kigega venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
iki ni ikiganiro ejo
ndagusuhuje kandi ndagushimiye cyane wowe uhisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm radiyo ijwi rya amerika nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango jith eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na nige na roje mizero chrisper ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa jaime muhawe nayo bahaye ikaze kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu mateka y'abantu habamo ibihe byiza n'ibihe bibi ndetse ku bemera bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa gatatu umurongo wa kane haranditse ngo hari igihe cyo kurira igihe cyo guseka n'igihe cyo kuganya mu mateka y'u rwanda n'abanyarwanda hagiye habamo ibihe bibi bitandukanye ariko ntawakwibagira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga igasiga abatutsi barenga miliyoni bishwe bazizwe uko baremwe maze u rwanda rugacura umwijima n'imiborogo ukwezi kwari mata guhinduka amaraso hari abishwe n'abaturanyi babo ababyeyi yewe hari n'abishwe n'abo bari baranywanye igihango ayo mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi yasize benshi mu banyarwanda ari imfubyi abapfakazi ndetse n'abandi ari incike ntibyatinze ariko abakoze jenoside bashyikirizwa ubutabera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ibiri nyuma y'aho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igiriyeho hagaruwe wa muco wahoze mu rwanda rwa gasabo aho babaga bafitanye ibibazo babajyanaga mu gacaca bakabaganiriza bakabacira imanza ariko ahanini hagamijwe kubunga ni uko ku wa kane tariki ya cumi werurwe umwaka wa bibiri n'itanu mu rwanda hose mu mirenge igera ku ijana na cumi n'umunani inkiko gacaca zitangira imirimo yo kuburanisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bigakorwa n'abanyarwanda batoranyijwe n'abandi kubera ubupfura bababonagamo maze abagera ku bihumbi cumi na bitandatu magana ane mirongo ine na babiri batoranywa nk'inyangamugayo izo nyangamugayo zikaba zari zifite akazi ko kuburanisha abarenga ibihumbi ijana bakekwagaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi izo nyangamugayo zakoze akazi kazo neza ni uko tariki ya cumi n'umunani kamena umwaka wa bibiri na cumi n'ibiri inkiko gacaca zisoza imirimo yazo ku rwego rw'igihugu zimaze guca imanza miliyoni imwe ibihumbi magana icyenda mirongo itanu na kimwe magana atatu mirongo inani n'umunani aho abantu bahamwe n'ibyaha ku kigero cya mirongo itandatu na gatanu ku ijana nshuti bakunze b'ikiganirisho uyu munsi tugiye kuganira ku bagororwa barangije ibihano bari bafungiye icyaha cya jenoside ubu bakaba barasubijwe mu buzima busanzwe aho usanga bamwe mu banyarwanda batarabagirira icyizere nabo bikabatera ipfunwe muri iki kiganiro turaza kumva ko bamwe mu baturage bo mu karere ka kamonyi bakira abarangije ibihano byabo bari bafungiye icyaha cya jenoside turaza kandi kumva icyo asosiyasiyo modeste inosa izwi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge isanamitima n'isanamimiryango ifasha abagiye gusoza ibihano byabo kugira ngo bazabashe kwisanga neza mu miryango nyarwanda izabakira turaza no kumva kandi ubuhamya bw'umwe mu bafunguwe atubwira uko aba yasanze bamwakiriye n'uko yari yiteze kwakirwa ku musozo w'iki kiganiro turaza kugira n'umwanya wo gusoma ibitekerezo mwamwara tugejejeho mu biganiro byatambutse
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm Dogiteri Emmanuel Havugimana ni perezida wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG ubwo yari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri n'itanu mu ishuri rikuru ryigisha imyuga n'ubumenyingiro mu karere ka Huye ko mu ntara y'Amajyepfo yavuze ko abantu bakwiye kwitegura ko mu myaka ibiri iri imbere bazakira abasaga ibihumbi icyenda bazaba barangije ibihano byabo mugenzi wacu David Hitimana yatambagije mikoro mu karere ka Kamonyi maze abaturage baho bamubwira uko bakira abarangije ibihano byabo bari bafungiye icyaha cya jenoside reka tubumve
murakoze ngewe ni tweza kuzwe manweri mu by'ukuri abagororwa iyo bashoje ibihano byabo nko mu muryango nyarwanda bakaza turabakira hari abaza batarisubiraho akazana n'ubundi agifite ya mitekerereze mibi ariko iyo bagiye mu muryango bakabaho kwigisha bagera aho yaba abahemukiwe ari abiciwe n'umuryango w'uwishe barahura bagasabana kandi na wa muntu akiyakira mu muryango hari igihe bibaye ngombwa kuko ntabwo wagenda aranga umukiniraho nk'uko akinira ku wundi muntu umuntu ushobora kumufata unavugukubita ikintu ukaba urapfuye urumva ko nyine ni abantu urabakira nk'abandi bisanzwe kuko hari abana babo muba mukina hari iki kandi ni ingo zigendwa nyine muba munaturanye murakoze nitwa umwana nk'abandi jenete baba barahindutse cyane kubera ko hari ibyo bakoze nabo ubwabo barabyicuza nk'icyo gihe cyose baba baramaze hari byinshi baba baratakaje none rero bamaze kugaruka biyumvishijemo ubunyarwanda bumva ko nyine bagaruka urumva twebwe reka banakoze jenoside tutari twabaho ubwo rero nk'iyo umubonye yarakoze jenoside ushobora kuvuga ati uyu muntu aramutse aramutse nyine ingesi iramutse igarutse ugahita ubona nyine barakubikiriye gusa nyine ushobora ugenda gakeya ariko mu bigaragara ubona yuko nyine nanjye niko mbyumva nk'uko tuzi gahunda leta yashyizeho y'ubumwe n'ubwiyunge tekereza ko umugororwa urangije ibihano nsimburagifungo bye iyo atashye mu rugo nk'uko aba yarigishijwe kwiyunga agasaba imbabazi dutekereza ko iyo atashye aba yaragize umutima navuga ko ukeye nta wundi mutima mubi yego nanone ntabwo ijana ku ijana wapfa kwizera ko yahindutse
murakoze nitwa joni iranze abagororwa barangije ibihano cyane cyane bakoze jenoside tubakira nk'abantu basanzwe kuko akenshi batugaragariza yuko babikoze bitewe n'ubuyobozi bubi bwari buriho ubwiyongere rero bugeze ku ntambwe ishimishije kuko dushingirana nabo dusabana amazi ubundi ari abantu bakoze ibintu bibi ariko mu kugororwa mu gufungwa kwabo barigishijwe iyo ibihano byabo birangiye barataha bakaza mu miryango tukabakira kimenyimenyi ubu hari abo tubana mu mashyirahamwe hari abo tubana mu miryango itandukanye mu kazi turakora turakorana cyangwa se tukirirwana muri gahunda zose baraza tukabakira ariko ubundi bari abantu iyo bagarutse bagaruka ubona ko bafite umutima wa kimuntu ibyo ngibyo bikadutera kutabishisha tukumva kubana nabo nta kintu bitwaye mbega muri sosiyete uko wifashe nibyo bituma mbega imibanire yawe n'abandi nibyo byafata nyine imibanire yawe n'abandi
ndamushimiye cyane mugenzi wacu david hitimana ku kiganiro yagiranye n'abaturage bo mu karere ka kamonyi aho bamwe bavuga ngo tubakira neza kuko baba baragororotse ariko abandi nabo bati tuba tugifite impungenge ko bashobora gusubira muri bya bikorwa bakoze nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utanga igitekerezo urugero ubuhamya cyangwa se inyunganizi wabinyuza mu butumwa bugufi wifashisha telefone yawe ngendanwa ukatwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana na cumi na rimwe wadukurikira kandi unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho wandika ijambo ejith eko bifatanye maze ukadusigira igitekerezo cyawe kayumba karaveri ni umwe mu barangije ibihano wari ufungiye icyaha cya jenoside ubu akaba avuga ko abanye neza n'abaturanyi be barimo ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nawe yaganiriye na mugenzi wacu hitimana david reka tubumve
banyakiriye neza turashyingirana ibikorwa byose byakorwaga mbere y'intambara n'ubu turabikora kayumba karaveri ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri atuye mu karere ka kamonyi mu murenge wa mugina mu kagari ka mbati uyu mukambwe w'abana bagera kuri batandatu ni umwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane karaveri ngo yaje gufungwa ariko aza gufungurwa n'imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yiregaga akemera icyaha ndetse akanasaba imbabazi igihe yari ari kwitegura kurekurwa ngo hari icyizere yari yifitiye cy'uko umuryango mugari uzamwakira nagera hanze icyizere nari mfite ni uko nagombaga gusohoka nkaza ngasanga abantu abo twahemukiye twiciye tukabana tugakora ubumwe n'ubwiyunge tugakomezanya mu rugendo ruteza igihugu cyacu imbere tugafatanya na bugingo n'ubu turacyafatanya nta kibazo mfite kuba karaveri yarageze hanze akagumya gufatanya n'abo yasanze ngo ni bimwe mu byamushimishije kuko bafatikanya mu iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge ngo ajya kurekurwa nta pfunwe byigeze bimutera kandi ngo n'abo yasanze baramwakiriye ndetse banabanye neza kuri uyu musozi w'imbati uyu musaza ubona uhorana murare yo hejuru ngo hari uko yabigenje kugira ngo abe abanye neza n'abaturanyi be ndetse n'abo yahemukiye uko nabigenje nuko n'icyo banyiyumvisemo najya nkiyumvamo n'imyitwarire aho twari tuvuye ko tugomba kubana n'abandi kivandimwe icyo nicyo kintu cya mbere icyo umuntu arushije undi bikagenda nka mbere kera intambara itaraba n'inyigisho nigishijwe inje nsanze bene wacu turabana turafashanya na bugingo n'ubu
muri make noneho uko mubanye ubu ngubu ubu tubanye neza cyane nta kibazo icyo umuntu akeneye ku wundi arakibona icyo nicyo kintu cya mbere uwo ni umubano mwiza bimwe mu bikorwa byiza bigaragara mu mibanire ye n'abo yahemukiye ndetse n'abandi baturanyi be kuri uyu musozi ni uko agerageza gufatikanya nabo mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu tugeri we twasanze avuye guha umubyizi mukagacondo feresita wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi aho yamuharuriraga mu ikahwa ndetse akanamwubakira urugo rwe rwari rwarasenyutse ibindi reka twumve habimana regisi umwuzukuru wa feresita ndetse akaba n'umuturanyi wa karaveri ntabwo arongera gufungwa nta kintu cy'ikiyobyabwenge yacuruza nta muntu arahemukira aba yumva niyo yoneshereje n'umuturage amusaba imbabazi we mbere y'uko yanabimenya nk'uwo mukecuru n'inyogokuru wanjye nawe ari mu bacitse ku icumu yagiye kumuharurira ikawa kugeza ubu ngubu ngo n'ubwo uyu musaza yageze kuri byinshi nyuma yo gusubira mu buzima busanzwe ngo hari uburyo imibereho yihagaze n'abo yasanze kuri uyu musozi wa mugina aha kandi ngo hari n'ibyo yifuza kugeraho mu mibanire ye n'abandi oya ni myiza ubwiza bwayo ni uko yewe uko ndi banyibonamo nanjye nkabibonamo tugize amahirwe twakomereza aha tugakomezanya tugafatana mu mugongo nk'abavandimwe icyo kintu nicyo nshingiraho ni nacyo nifuza aba abarangije ibihano ngize amahirwe wenda singiye kwita mwiza cyane bakamera nkanjye igihugu cyaba cyubakitse cyaba gifite fondasiyo ifite aho ihera n'aho iganisha barebe imyitwarire yacu twe basanze batwigireho
ndabibutsa ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm njye mukomeje kubana muri studio nitwa jaime muhawe nayo uyu munsi rero turi kuganira ku bagororwa barangije ibihano bari bafungiye icyaha cya jenoside ubu bakaba bari mu buzima busanzwe aho usanga bamwe mu banyarwanda batarabagirira icyizere nabo bikabatera ipfunwe ese wowe uduteze amatwi yaba aho ukorera aho utuye cyangwa aho ugenda ubuntu uti imyitwarire y'abarangije ibihano bari bafungiye icyaha cya jenoside dusangiza urugero igitekerezo cyangwa se inyunganizi bunyujije mu butumwa bugufi ukabwohereza kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo ine na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se utwandikire kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana na cumi na rimwe wanyura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo jefe eco maze ukaduha igitekerezo cyawe mugenzi wacu ni ishimwe riyete yaganiriye na bizimana jean batiste ni umuhuzabikorwa w'umuryango witwa association modeste y'inosa uzwi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge isanamitima n'isanamimiryango maze amusobanurira icyo bakora kugira ngo bategure neza abafungiye icyaha cya jenoside bitegura kurangiza ibihano byabo bagasubira mu miryango
murakoze nitwa bizimana jean batiste ndi umuhuzabikorwa w'umuryango witwa association modeste innocent uzwi cyane mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge isanamitima ndetse n'isanamimiryango ariko ibikorwa byinshi ni ibifitanye isano no kubaka umuco w'amahoro mu rwanda rwa nyuma ya jenoside rero dufite ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge cyane cyane bifasha abishe n'abiciwe kongera kwiyunga nk'uko mukorana n'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside kugira ngo bongere biyunge ese iyo murimo murategura abakoze jenoside bagiye gusubira mu buzima busanzwe n'ikimama mubitezeho urumva icyaha cyo kwica ni icyaha ndengakamere ni icyaha gikomeye kongera gufasha uwagikoze kwiyumva ko yasubira mu muryango ni ibintu bikomeye buriya rero umuntu kugira ngo ahinduke ni urugendo ushobora kumutegura agifunze ariko burya uburyo azitwara nyabwo ubumenyi yageze iwe mu muryango no muri kominote muri rusange urebye apuroshe ebyiri z'ingenzi dukoresha iya mbere ijyanye no guhindura guhindura wa wundi dushaka yuko yongera gusubira mu muryango aho ni ku ruhande rujyanye no guhindura imyumvire ye guhindura imitekerereze ye ndetse no kumukiza ibikomere by'umutima noneho kuri kote ijyanye n'abazamwakira waba umuryango we waba n'umuryango mugari rusange hari ibikorwa by'ubukangurambaga nabyo tubakorera bigamije kubumvisha yuko abo bantu nubwo bahemutse mu gihe cyashize ariko baracyari ingingo z'uwo muryango mugari ariko noneho kubera ko bari abantu muri rusange bakomerekejwe n'ibyo bakoze ariko banakomerekejwe n'ingaruka zabyo kuri bo hari n'uburyo tugerageza gusana imitima yabo kugira ngo yongere yigirire icyizere yibabarire ku buryo nanagenda azagenda yiteguye gusaba imbabazi abo yahemukiye kugira ngo aborohereze kumwakira birangira tubabumbiye mu byo twita amataba bumwe n'ubwiyunge ahuje abacitse ku icumu rya jenoside n'imiryango yabo ndetse n'abariya abantu bafunguwe ndetse n'imiryango yabo ikigamije ni ukugira ngo bakomeze banoze urugendo rw'ubwiyunge kongeraho n'ibikorwa byo kwiteza imbere undi ntakiri mubi nk'uko wabibonaga kera gusa ahubwo ashobora no kugufasha kubaho neza uyu munsi ndetse n'ejo hazaza ukurikije imibare y'abo mugenda mufasha kugeza uyu munsi hari imibare ifatika igaragaza ko koko ibyo mukora bifite impakiti kuri sosiyete nyarwanda ubu dufite amatsinda agera kuri mirongo cyenda n'atatu ahuje abacitse ku icumu n'abafunguwe iririmo bakeya ririmo abantu mirongo ine hanyuma dufite amatsinda y'abana babakomokaho agera kuri cumi n'ane abo bantu aho batuye bafite ibikorwa bigaragara by'ubumwe n'ubwiyunge ku buryo aho bari nibandebereho n'abayobozi barabitabaza mu gukemura ibibazo bifitanye isano n'ubumwe n'ubwiyunge icyo kintu rero nkavuga yuko ari umusaruro iyo urebye abantu noneho bakize ibikomere by'umutima nabo usanga ari benshi rero umusaruro urahari ariko nagiye mvuge yuko ari urugendo kubaka imitima bisaba igihe niba uyu munsi umuntu yararangije igihano cye agataha ni iki musaba sosiyete kugira ngo na ba bantu nabo bongere bisange mu muryango ikindi ni iki musaba abagororwa kugira ngo nabo bagende sosiyete izongere biyumvemo koko abagororwa ikintu cya mbere mbasaba ni uguca bugufi bakumva ko ibyo bakoze bitari bikwiye barangiza bagasaba imbabazi kandi babikuye ku mutima hanyuma bakanitegura kugira ibikorwa bakora bigaragaza uwasabye imbabazi abikuye ku mutima bakababwiza ukuri niba hari ukundi kuri bazi ko batamenye tuvuge nk'aho imibiri y'abishwe mu gihe cya jenoside yajugunywe bagatanga ayo makuru bakagaragaza koko ko bahindutse kuko abantu bo hanze ntabwo baba bafite icyizere ko wa muntu yahindutse niwe rero ugomba gutanga ibimenyetso bifatika by'uko yahindutse icyo nsaba rero umuryango nyarwanda muri rusange burasaba yuko abo bantu nibaza bakirwa kugira ngo batavaho bahinduka ikibazo nanone nk'uko babaye cyo mu bihe byashize aho rero harimo gutanga imbabazi igihe uzisabwe harimo gufasha wa muntu kuko akenshi aza yarahinduwe n'imyitwarire kugira ngo nawe abashe kongera gusubirana umwanya we muri wa muryango nk'uko urabona bibabwiye tugitangira tugeze muri ka kanya keza ho nakira mugenzi wanjye christelle w'icyeza akatugezaho ibitekerezo bamwe aratugejeho mu biganiro byatambutse christelle nguhaye ikaze ndabasuhuje mwibakunzi bagadasohoka b'ikiganirejo nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga aho twibazaga ati se ubuntu imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe dore ibitekerezo mwatugejejeho claudette uherereye ku gisozi avuga ko imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi ziri gukoreshwa nabi zikangiza imibanire ya sosiyete nyarwanda ati usanga ujya no gusura ababyeyi abaturanyi n'abandi bagize umuryango ugataha ntawe uganiriye nawe kubera kwigumira ku mbuga nkoranyambaga habineza mani yavuze ko imbuga nkoranyambaga zisenya ugasanga umuntu yihugiyeho nta mwanya abonera umuryango we na bagenzi be icyakorwa rero ni uko twagerageza kuziha igihe gito tukagerageza guha abavandimwe bacu umwanya uhagije uyu ntabwo yatwibwiye ariko mu butumwa bwe avuga ko imbuga nkoranyambaga zidufasha cyane kuko zikemura byinshi kuruta ibibazo zitera naho philippe uherereye ku kamonyi yagize ati hari igihe usura umuntu aho kugira ngo muganire agahugira muri telefone icyo mbona ni uko uzikoresha yajya afata igihe cyo kuzijyaho ntabivange n'umwanya wo kuganira n'abandi dukomereze kuri vedaste uherereye i masaka yavuze ko mu gutandukana kw'abashakanye imbuga nkoranyambaga zibigiramo uruhare runini kuko zikurura amakimbirane menshi namwe mudukurikiye ku ndangururamajwi zanyu mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri facebook na instagram aho mujya shakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye dukomeza iri uherereye ikinyinya yagize ati nkange papa wanjye iyo ageze mu rugo ahita awugira kuri telefone bityo hari n'igihe tumara icyumweru tutaravugana fabi muhanga we avuga ko imbuga nkoranyambaga ari nziza kuko zidufasha mu guhanahana amakuru ku buryo bwihuse atariko zigomba gukoreshwa neza kandi mu gihe gikwiriye kugira ngo hatagira uzibangamira muri serivisi no mu mibanire yacu reka ubutumwa bw'uyu munsi tubinire ku butumwa bw'uzamurira uri inyamagabe aho avuga ko imbuga nkoranyambaga zagira uruhare mu gukurura amakimbirane mu bantu ati inama yagira abashakanye ni uko bajya bafata igihe bakaganira n'abana babo reka mpinira aha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha njye mwabanye na christela uwikeza ikiganiro ejo kirakomeje
ndashimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikira mubicisha mu butumwa mutwohereza mukomerezaho natwe ntabwo tuzabatenguha kandi ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku bagororwa bari bafungiye icyaha cya jenoside ubu bakaba barasubiye mu buzima busanzwe nyamara ukaba usanga bamwe mu bo basanze batarabisanzuraho nabo bikabatera ipfunwe ese wowe twabanye muri iki kiganiro ubona uta imyitwarire barangije ibihano bari bafungiye icyaha cya jenoside wadusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa ubuhamya bunyujije mu butumwa bugufi ukabwohereza kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukaba utwandikira kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana na cumi na rimwe wanyura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho wandika ijambo ejeti eko bifatanye maze ukadusigira igitekerezo cyawe ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro nongera kukwibutsa ko ugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu masaha nk'aya iki kiganiro cyari gihagararwa n'ijya na roger mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa jememu hawe nayo ndabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo naho ubutaha
duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse na ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane murakurikira ikiganiro dusangira ijambo
cyane ko ari twe dufite